ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo hano muri sitiyo ya cumi n'umunani ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na jowe diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya turanasonza kubera nta barabara dufise nta bidandazwa bishobora gushika ino kuko ata modoka ishobora kuhashika dusumira kure tukaja dusumira izimvye hama tugakena n'uburyo bw'ibyo turangura kuko ibyo turangura tubizana ku mitwe
aba ni bamwe mu banyagihugu muri zone ya musigati na muyebe turi muri komune musigati nyene y'intara ya bubanza mu gihugu c'u burundi baravuga ku kibazo c'amabarabara mabi ariko arabavunira amaboko imugongo iyo nkuru turayigaruka ko handi hato hagati aho agateka kamenyesha amakuru karaho nyanzo bikomeye muri bibiri na cumi n'indwi muri rusange mirongo itandatu na batanu baragandaguwe abarenga mirongo itanu bagigwa imbohe abarenga amajana atatu na mirongo ibiri barapfunzwe hari n'abandi batazwi iyo barengeye turabigaruka ko muri kino kiganiro mugume hagufi y'amaradiyo yanyu imari mu nama nshingamateka y'ubuganda ku myaka y'amavuko umukuru w'igihugu ca uganda atorenza hamwe n'imyaka y'ibiringo vy'umukuru w'igihugu zarahagaze bukwi na zarahagaritse bukwi na bukwi kuri no wa kabiri nyuma yaho umwe mu bashingamateka avuze ko yabonye umusirikare aje agana ingoro bari barimwo ivyo vyatumye haba imigumuko hagati y'abashingamateka n'igipolisi c'inama nshingamateka abashingamateka bariko baharira ku itegeko rishobora guhindura imyaka y'amavuko umukandida mu matora y'umukuru igihugu adakwiye kurenza kugira ngo yemererwe kwitoza itegeko mu gihe yokwemezwa ryoha uburenganzira perezida yoweri museveni kuzongera kwitoza amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abashingamateka batavuga rumwe na leta hamwe na bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo nteguro y'itegeko izi mpari rero zarabaye no ku munsi wa mbere aho bamwe mu bashingamateka batera urwamo rwinshi no gukubitana barakubitana intebe bigatuma mukuru w'inama nshingamateka rebeka kadaga ahagarika abashingamateka batandatu abategetsi bo mu bihugu vyo mu buraruko bwa afurika batangaza ko igitigiri kinini c'abanyamahanga bagiye gufatanya n'umuhari wa leta ya kisilamu mu ntambara muri siriya na iraki batahutse mu bihugu vyabo ariko bagikorana n'uyo mugwi iterabwoba abategetsi bafise ubwoba ko abo batahutse bariko bategura kugaba ibitero vy'iterabwoba mu mezi ari imbere bakoranye n'umuhari al qaida usanzwe ushinze imizi muri afurika indongozi z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zikeka ko abanyafurika bashika ku bihumbi bitandatu barwanye intambara ku ruhande rwa icc basubiye mu bihugu vyabo canke atari uko naho bari mu nzira batahuka abahinga bakurikiranira hafi ico kibazo bakemeza ko abo barwanyi bose batazosubira kurwana kuko ngo benshi boba baramaze guta ivyizigiro abandi barasubije barasubije ibigwanisho hasi ariko kandi ngo benshi muri bo bazobandanya ivyo bikorwa ibishobora kubangamira umutekano wa afurika afurika atoko wari usanzwe wifashe inyuma y'aho leta z'ubumwe za amerika izibiriye integuro y'itegeko ryari rigamije guhakana ingingo ya perezida donald trump kuri yerusalemu ku munsi wa mbere mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano hace hatuma ko inama ya bose ya onu kuri uno wa kane gutora kuri iyo ngingo ivyo vyashikijwe n'abadiplomate bo muri onu abatumye ko iyo nama ya bose ni ibihugu vya yemen na turukiya ku izina ry'umurwi w'ibihugu vy'abarabu n'ishirahamwe ry'imigenderanire y'abaisilamu mu ndwi iheze abakuru b'ibihugu bahari muri iryo shirahamwe baremeje igice ko igice ca yerusalemu y'ubuseruko ari umurwa mukuru wa leta wa palestine bisaba n'ibindi bihugu kubashigikira muri iyo ngingo inama ya bose ishamwe mpuzamakungu onu igizwe n'ibihugu ijana na mirongo icenda na bitatu aho itandukaniye n'akanama kajeje umutekano nuko ata gihugu kimwe gifise ububasha bwo guhagarika itegeko nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika nongere ndabahe ikaze kandi ndabashimire ko mwadutoye kutwumviriza radiyo ijwi ry'amerika rero muriko murumva yumvikana kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu turi kandi kuri internet niwe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com inkuru tuba twabateguriye mu mafoto no mu mavideo murazisanga kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu isi yose abamenyesha amakuru mirongo itandatu na batanu baragandaguwe abarenga mirongo itanu bagigwa imbohe n'abarenga amajana atatu na mirongo ibiri barapfungwa bazira akazi kabo hari n'ababuriwe irengero muri bo harimo murundi jean bigirimana yazimiye kuva muri bibiri na cumi na gatandatu ishami ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe reporter sans frontiere rsf mu mfunyapfunyo ryakoze ayo matohoza risaba abategetsi n'imigwi igwana korohereza abamenyesha amakuru mu umwuga wabo umenyesha amakuru wacu bujumbura iroje wirika neza yacishije amaso ku cegeranyo cabo icegeranyo c'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe reporter sans frontiere rsf mu mfunyapfunyo cerekana ko abamenyeshamakuru mirongo itandatu na batanu barimwo abigenga n'abakorana n'imenyeshamakuru bitandukanye bishwe mw'isi mirongo ibiri na batandatu bishwe bari mu kazi ka misi yose nko mu bitero vy'abihevyi canke amabombe mirongo itatu n'icenda nabo baragandaguwe vyagambiriwe abo bagandaguwe ahanini bazize amatohoza ku vya politike ubutunzi canke ku migwi ya rutura ikora ubwicanyi n'ubusuma bukabije muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibice vy'amenyeshamakuru bagisugerejwe n'ukwicwa ni mirongo itandatu kw'ijana nk'uko bisigurwa na rsf ugereranije n'umwaka uheze igitigiri c'abamenyeshamakuru bishwe cagabanutse ibice cumi n'umunani kw'ijana kuko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bari mirongo irindwi n'icenda ku bamenyeshamakuru b'abanyamwuga rsf rivuga ko ribaye irya mbere hitwa ko hagandaguwe bake mu myaka cumi n'ine iheze ibihugu abamenyeshamakuru bishwe ari benshi ni siriya mexique afghanistan hamwe na iraq muri uyu mwaka kandi abamenyeshamakuru babiri babuzwe irengero bose bava ku mugabane wa aziya biyongera ku murundi umwe jean bigirimana yazimiye ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abo babiri baturuka muri pakistan na bangladesh turetse abamenyeshamakuru bagandaguwe n'abazimiye uyu mwaka hari n'abashika ku mirongo itanu na bane bagizwe imbohe iki gitigiri c'abagizwe imbohe uyu mwaka caduze ibice bine kw'ijana nk'uko icegeranyo ca esefu kivyerekana n'aha nyene ibihugu vyo muri aziya cane cane y'uburasirazuba nka yemen iraki hamwe na siriya nivyo birimwo abamenyeshamakuru benshi banyurujwe nka bose imigwi bafise ni iy'abagwanyi canke abihevye nka daesh iruhande y'iyo migwi hari n'abamenyeshamakuru amajana atatu na mirongo ibiri na batandatu bari bafunzwe gushika ku itariki ya mbere ku kwezi iki gitigiri naco nyene caragabanutse kuko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bari amajana atatu na mirongo ine n'umunani abarenga ica kabiri cabo bafungiwe mu bihugu bitanu gusa navyo ni tirikiya ubushinwa irani siriya na vietnam ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe rsf ryatanguye kugira bene ayo matohoza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ibitigiri vy'amenyeshamakuru bagandaguwe abanyurujwe abafunzwe canke abagizwe imbohe iryo shirahamwe rivuga ko bishobora kuba birenga risigura ko hari uturorero tutari duke muri iyo migwi ritashoboye kuronkera amatohoza yuzuye hamwe n'umuco bihagije rikaba rikibandanya gutohoza eroje wirikaneza bujumbura ijwi rya amerika roje wirikaneza arakenuye abashingamateka b'abarundi bo mu nama nshingamateka y'akarere ka afurika y'ubuseruko eyala ntibemera ibyavuye mu matora y'ugiye kubarongora mu kiringo c'imyaka itanu yatunganijwe kuri uno wa kabiri mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru mu kanya arusha muri tanzania bavuze ko ayo matora atakurikije amategeko agenga eac twagerageje kurondera wogira ico avuze muri abo bashingamateka turakena turamukena ariko turaza kubandanya tubarondera umenyeshamakuru umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru atwibutsa ko ayo matora yagenze ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nivyo vyatoye ugiye kurongora inama nshingamateka y'uwo muryango ivyo navyo ni rwanda ari naho havuye ugiye kurongora iyo nama nshingamateka martin ngoga igihugu ca kenya ubuganda hamwe na sudani y'epfo ni mu gihe ibihugu bibiri uburundi hamwe na tanzania vyansa kwitaba ayo matora n'amatora yafashe ibice bibiri hatoye abagera kuri mirongo itatu na batandatu kuko cumi n'umunani baturuka mu burundi na tanzania bari bakuye akarenge mu gice ca mbere umunyarwanda martin ngoga yanonse amajwi mirongo itatu n'atanu umurundikazi leontine nzeyimana aronka ijwi rimwe nayo umutanzaniya adamu kimbisa abura n'umwe amutora abo babiri amazina yabo yagumyemwo naho batari bitavye ibikorwa nk'uko amategeko yasomwe n'ibiro bikuru vy'inama nshingamateka abivuga atawushikanya ibice bibiri vya bitatu vy'abashingamateka bose haca haba igice ca kabiri aho uronka amajwi menshi ari wafata ico kibanza vyabaye ngombwa ko ivyo biro bikoresha igice ca kabiri c'amatora kuko atawashikanye amajwi mirongo itatu n'atandatu ico gice ca kabiri nico cahaye amahigwe martin ngoga yaciye atahukana amajwi mirongo itatu n'atatu nayo umurundikazi leontine nzeyimana aronka amajwi atatu n'aho atarahari abashingamateka b'abarundi hamwe n'abatanzaniya bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko n'ivyavuyemwo bitabaraba mu rwandiko abarundi bashize ahabona bavuga ko ico kibanza cabwirizwa kuba ic'umurundi bitabaye uko ko amategeko azoba yahonyanzwe naho biri uko ibiro vy'iyo nama nshingamateka vyaseguye ko ata mategeko yahonyanzwe kuko habwirizwa kuba ugukurakuranwa nk'uko vyahereye ku gihugu ca tanzaniya iyo nama nshingamateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri bibiri na gatandatu hakurikiye igihugu ca kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hanyuma ubuganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika muri bibiri na cumi n'indwi gutyo ku bw'uko gukurakuranwa hakurikira u rwanda kuko ngo naho bwemerewe mu mwaka umwe n'uburundi u rwanda rwa paul kagame rwatanze uburundi bwa petero nkurunziza amezi nk'abiri gusa abo bashingamateka b'abarundi bari bashigikiwe n'umushikiranganji wabo isabel ndahayo uwo yasabye ko uko gukurakuranwa ku burongozi bw'inama nshingamateka ya yase kobanza kugasigurwa neza impari zikavaho imbere y'uko amatora aba inama nshikiranganji nayo yari yaserukiwe yaciye hanura ko icyo kibazo cohabwa inama y'abakuru b'ibihugu akaba ariyo izogitorera umuti iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya yase ni nayo abashingamateka b'abarundi bat batatse nk'umushinga ntahe yoja hagati kugira ngo ibintu ntibiyangare abandi bashinga amateka nka peter matuki aturuka mu gihugu ca kenya avuga ko atamategeko yahonyanzwe ko ikibanza cari icu rwanda yibaza ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri uburundi n'u rwanda kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka mburundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke mburundi ati turavye ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa yase ni umurundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe hoba ingorane zikomeye tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri vyazanye impari n'amatati bifitaniye ngaha mu karere tutaviriye hasi ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya yase
biashara ya, ya jumuiya.
Martin Ngoga yatorewe kurongora iyo nama nshingamateka ya yase asubiriye uturuka mu gihugu c'Ubuganda n'umunyarwanda yavukiye mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani aho yahize ivyerekeye amategeko mu nyuma aja kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mu gihugu ciwe mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeza ko n'abatamutoye bazokorana neza kuko ari uburenganzira bwabo yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu vyabo
ejo rya amerika ikiganiro n'iwanyu mu ntara kikaba cibanda ku makuru avugwa mu ntara z'uburundi n'u rwanda abanyagihugu bo mu mazone ya musigati na muyebe muri komini musigati nyene y'intara ya bubanza baridoga ko bashikira ibidandazwa bimwe bimwe bibagoye ivyo bikava kw'ikenagi barabara rihuza imitumba yo muri ayo mazone n'iyo kw'isoko nkuru ya komine musigati kumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika diane ndonse yanyarukiye imusigati maze adutegura ino nkuru abanyagihugu bo ku mitumba ihana imbibe ariyo masare wo muri zone muyebe na mpishi wo muri zone musigati nibo babangamiwe n'ubukene bw'iterambere mu bijyanye n'urudandazwa intandaro ni ubukene bw'ibarabara rica muri iyo mitumba kugira abadandaza banini banini bakoresha amamodokari bashobore kudandariza canke kurangurira muri iyo mitumba aha ni mu gihe ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine musigati rigarukira ku mutumba kayange wo muri zone ya musigati ahasigaye ari naho hatangurira umutumba wa mpishi uri muri iyo zone nyene utera umanuka ugahura n'umutumba wa masare wo muri zone muyebe hagendwa n'abiyunguruza ku maguru ababishoboye bashobora kugerera ipikipiki ariko nayone umuntu ayigenda ko ntiyoroherwa agenda arayururuka kuko uduce tunini tw'iyo nzira tugizwe n'amabuye hamwe n'udutarugwa ivyo bikava hanini ko iyo mitumba igizwe n'udusozi twinshi duhanamye tukagabugwa n'utugezi ubwo bukene bw'ibarabara buteye ingorane abanyagihugu mu kuronka ivyo bafungura aha ni mu gihe bavuga ko kugira ngo bashikire ibidandazwa batirimira ari mpaka bashike ku isoko yo muri komine matongo yo mu ntara ya kayanza ihana urubibe n'iyo komine ya musigati yo mu ntara ya bubanza canke ku mugwa mukuru wa komine yabo aba ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa masare baganiriye n'ijwi rya amerika turanasonza kubera nta barabara dufise nta bidandazwa bishobora gushika ino kuko ata modoka ishobora kuhashika dusumira kure tukaja dusuma ibizimvye hama tugakena n'uburyo bw'ibyo turangura kuko ibyo turangura tubizana ku mitwe ari agafu ari utudandazwa twose akunyu dusabune urabona nk'umuntu avuye muri masara aza kurangura nko mu sigati cyabure ibubanza arangura ibintu bizimvye bizanywe n'abandi badandaza ariko iyo haba hashika umuduga nawe aba yishikira nk'ibujumbura kugira ngo umuduga uze kubizana ubishikane muri masare kandi agurira abantu ku giciro kizimbutse abantu baronke ingene basuma kuri izo ngorane zo gushora canke kugura ibidandazwa ku banyagihugu musitanteri wa komine musigati nduwimana jean bosco abahanura kwikora kuyo bameze bakikorera ku mutwe ivyo bashora canke basuma urumva ata barabara rihari rimeze neza turikora kuri ya mitwe nta kundi mugabo tukabona yuko ivyo twarimye eh, turiko turabijana iyo twashaka kubijana ariko rero aba batwara ibidandazwa bavyikoreye ku mutwe bavuga ko bahombesha kugira bagurishe vuba na vuba babone gusubira inyuma hakiri kare kubw'urugendo rurerure ubu mukenyezi duhuriye hano ku kiraro co ku ruzi impongora atubwira ko afata urugendo rw'amasaha abiri kugira ngo ashike ku isoko y'umusigati e, numwanya utari muto kuva ngaha gushika musigati nk'ubu urabona nikoreye utuvoka ndatujanye musigati kugira nshikeyo n'amasaha abiri ndavyo mbona bikuye mbangurisha menshi urabona nk'ubwo kubera umutumba nza kuduga nza kumara namaze gucoka ncangurisha make make kugira ngo niyorohereze umubiri kubera mararica imfatira mu nkaca ngwara kubwo bucoke kuko tugurisha ijana ijana ahandi hose ngaha akavoka agafatika bakagurisha ijana n'itanu abafise ibidandazwa vyinshi bashora nk'ibifungurwa bariyungunganije mu kurondera amakinga ariko nabone ntiboroherwa gushikira isoko kuko urugendo ruba rurerure uyu n'uyundi dusanze ahejeje gutekera umufuko w'amavoka agira jabuke ikiraro co kuruza impongora aya ngira ndayatware musigati kandi urabona bisaba ko nca kure nubwo ngira mbohere kwikinga bisaba yuko nza gushika musigati nk'ubu urabona ubu ni mu masaha atanu ariko nza gushika musigati saa kumi kubera urugendo ari rurerure mbura kuma kanyunguruza uca ugaruka gihera garuka mw'ijoro garuka mw'ijoro nko mu masaha moya kuvuga iyo haba hari ibarabara rero wahagenda umwanya muto nahagenda umwanya muto cyane mu isaha imwe ca buri minota mirongo itatu n'abashitse aha kandi hari ibidandazwa abanyagihugu bo ku mutumba wa masare vyobateje imbere ariko bidakunda kubw'ubukene bw'ibarabara icegera c'umukuru w'umutumba hakizimana sikeri atanga akarorero k'ibikoresho vyo kubaka amazu nk'imbaho n'amabuye kuburyo ata barabara dufise n'uwo bafise ivyo biti ngo asatuze nk'urubaho ntushobora kuronka ingene rugenda ibiti bogira nk'inkwi bakazigurisha kubera ata modoka ishobora gushika ino ntibikunda amabuye urabona ko ino dufise amabuye twoyagurisha ariko kubera ata modoka ishika ino ntibikunda abanyagihugu bavuga ko bagerageje gukora ibarabara ariko ubushobozi bwabo bufise aho bugarukira ku kubura ibikoresho bimwe bimwe musitanteri wa komine musigati nduwimana jean bosco arabahumuriza avuga ko kubw'ubutare busanzwe buri muri iyo komine bazobonerwaho ibarabara kubw'abazoza kubucukura murumva rero yuko leta eh, yodushigikira kugira ngo iryo barabara riboneke hanyuma ubwo butare buzobone ingene bugenda butagize ingorane canke ngo imiduga igende nayo canke itembagare ni ni vyiza rero yuko iryo barabara ry'ukuri ryokorwa yaba amasezerano bagiraniye na leta leta hamwe n'iryo shirahamwe boraba ingene mbere y- yuko ubwo butare bwimbwa haboneka iryo barabara kira noneho nabo baje kugira ivyo vyigwa baratubwiye yuko bariko bararondera ingene ibarabara ryozoshika aho hantu kugira ngo bazokoroherwa ingene ubwo butare buzoshobora kuva aho hantu amakuru dukura hano muri komine musigati avuga ko imitumba ya mpishi na masare isanzwe ikenya ibarabara ariyo iri ku butare uranium mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika Diane Mukayanza naho abarimyi bo muri commune Matongo bahanzwe n'ikibazo c'ikena gihinguriro ry'ivyamwa bimbura Moise Misaga kuri Ijwi rya Amerika i Matongo aratubandaniriza ino nkuru abakora urwo rudandazwa usanga banze ivyo vyamwa vyabo ku mabarabara bamwe usanga arivyo bamura mu ndimo zabo abandi nabo usanga arivyo barangura aha umuduga urenganye baca bazana ivyo bidandazwa vyabo ku madirisha y'imiduga barondera abo bigura urwo rudandazwa rutunze imiryango itari mike aho usanga abo badandaza bafise ivyamwa nk'amabungo amatunda imihwi eka n'ibindi abo batunzwe n'uwo mwuga wo kudandaza bavuga ko bakora bahomba ngo kuko iyo bataronse ababigura bahitamwo kubisubiza muhira maze bakabifungura mu kwanka ko vyononekara ngo kuko badafise uburyo bwa kijambere bwo kubibika bukuru damiyana ati twe tudandaza utuntu tw'utwamwa kwibarabara utubungo amatunda imyungu udutoke nibyo turangura tukirirwa turatemera nk'iyo mu za kayanza ya za bukeye imatongo nta hinguriro rihingura i- ivya- ivyo vyamwa bikakoramwo nk'imitobe ryariho ry'amabungo mwibandaga ariko umugabo sinzi ko rigikora ariko umugabo nta mafaranga turonka tumerewe nabi rwose hari igihe twirwa kwibarabara tukirirwa twishata ikintu na kimwe turonkako tukavamo tukatwanwa tukadusubiza mu nzu hama tugataha muhira tukongera tukazinduka mu gitero tukongera tukadusohora naho nyene tukabura agafaranga ca twongera tugasubiza muhira uwundi munsi tugaca twirirwa muhira ntihagire ikintu turonka dukora birononekara bimwe birononekara hama utundi tukatujana muhira tukaturya turahomba nyene rwose mbere cane aha bakavuga kandi ko ukubura ihinguriro boshoreramwo ivyo vyamwa ari intambamyi ku iterambere ryabo abo badandaza bakabona kandi ko ubwo bukene bw'ihinguriro butuma komine ihahombera amatagisi yosahirije mu migambi y'iterambere uyu munyagihugu ntirampeba gamariel wo ku mutumba ruganza ati ntambamye zihanze urudandaza rw'ivyamwa byacu nuko tumaze kubura amahera navyo bidashobora kumara iminsi myinshi kubera nta buryo nta mafirigo dufise yo kubikamwo ivyo vyamwa duca duhomba kubera bica bi- bitagaranti bigaca bibora Eh, ubukene bwo kuro- bwo kubura ihinguriro ni intambamyi ikomeye kuko ibi- ivyamwa birashobora gupfa kubera utaronka ihinguriro bishoreramo ikibazo co kwiteza imbere gica kigenda nabi kuko urumva uburyo buba bwabaye buke bamwe muri abo badandaza usanga bashora ivyamwa mu yandi makomine canke mu bindi bisagara aha bagashikiriza ko bafise amakenga ku mutekano wabo wo mw'ibarabara nk'uko bivugwa na alexi kwizera atunzwe no kudandaza ivyamwa Eh, amakenga arahari amakenga arahari ariko ubonye imodokari wewe ntikikubuza ko wiruka kugira utange abandi eh, ushobore kurondera uwo gushorera ivyo uriko uradandaza Eh, ariko nibwo buzima bwacu amakenga nayo twovuga ni nk'uko umuntu urabona imodokari ije eh, duca twiruka kurondera abadushorera ivyamwa vyacu kugira turondere ico rirenza eh, ariko ivyo hanini vy'isanganya umuntu nta- ntavyiyumvira ku kubera aba afise ikintu agamije kurondera hari igihe usanga umushoferi yaje yihuta cane nubwo atabitigiri batanga abajeje intwaro muri komine matongo bemeza ko urwo rudandazwa rutunze imiryango itari mike alexi hakimana musanteri wa komine matongo agahumuriza abo badandaza ko hari ihinguriro rigiye gushingwa rizohingura imitobe hano muri komini iwacu nta nta byamwa bikunda kononekara rwose kuko twababariye yuko ari ku ibarabara ry'ikaburimbi ni ukuvuga hariho uruja n'uruza biragugwa na- n'ingenzi kandi turi ko turiyungunganya natwe turi ko turubaka uduhinguriro duto duto turafise nk'agahinguriro gahingura imitobe y'amabungo hama n'ubu mbere turiko turiyubakira ihinguriro rizoba ryisununuye turiko twitegurira kuraba yuko n'ibindi vyamwa vyohinguka uburyo mu minsi tuzosanga bi- dusigaye dufise uduhinguriro duto duto dushobora guhingura umwimbu iyo ndongozi ya komine igahamagarira abanyamatongo kuja mu mashyirahamwe mukamenya ko komine matongo ari imwe mu makomine y'intara ya kayanza yimbuka cyane ivyamwe imatongo mu ntara ya kayanza mu buseruko bw'uburundi moise misago ijwi rya amerika nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi ry'amerika turiko turasa nk'abasozera uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi hakaba ari ico mwakunze muri kino kiganiro canke mushaka ko tongera kubashikiriza mutwandikire kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com mugashaka kandi ico twohindura navyo nyene mubikore mubicishije kuri iyo email mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi twarashimikiye cane ku makuru avugwa mu ntara z'uburundi ariko muri bibiri na cumi n'umunani tuzokongera dushimikire no ku makuru avugwa mu ntara zigize igihugu c'u rwanda mukanyisase ni ikiganiro c'amagara y'abantu mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno munsi mugenzi wacu raisa liliane inamahoro araganira na muganga adalan niyonsaba arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi k'intara ya cankuzo mu burundi baragaruka ku ntara ya- ku ngwara ya ribeol akaba ari ingwara ibangamira cane abana bari munsi y'imyaka itanu hamwe n'ibibondo biri mu mbanyi reka tubahe ikaze babandanye batubwira ivy'ino ngwara ingwara rubeoro yandukira biciye mu mpwemu ibonekera mu gukorora canke kwasamura ikindi ni uko uyigwaye agira ubushuhe bwinshi hamwe n'uduherehere ku mubiri vyumvikana ko uwo yandukiye imusinzikaza iyo atavuwe hakiri kare muganga niyo nsaba adola arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka cankuzo atangura atubwira uko ifata haraza n'ibindi bimenyetso bimwe bimwe byo gutukuriza mu maso byo gukorora umuntu agasanga haraza ibiseru byinshi mu mazuru aka- agakoresha igitambara cyo kuza arimyira ariko ibyo byose nibiza mu nyuma mugo cyane cyane utwo duhereye tuza ku mubiri n'ubwo bushuhe nibwo buyiranga cyane mbega niyaho imigwi y'abantu igeramiwe cane na rubeol rubeole ikunze gufata abana bakiri bato ariko kandi rubeole irabangamira cyane umukenyezi yibungenze ariko ntibangamira uwo mukenyezi nyene nyene yibungenze ibangamira umwana ari mu mbanyi y'uwo mukenyezi kuko kenshi mu mezi atatu ya mbere uwo mwana ari mu mbanyi aragira ibibazo akagira ico bita malformation akavuka afise ibihimba bidakwiye canke ameze nk'igihume atari umwana ameze neza nk'abandi bose kuba iyi ngwara ya rubeole iri mu bibangamira amagara y'ibibondo biri mu mbanyi muganga adole niyo saba avuga ko ubu iri mu bipimo batuma umukenyezi yibungenze mu gice ca mbere c'imbanyi bakayimutuma co kimwe nk'uko babikora ku ngwara za toxoplasmos igisukari hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso yamara bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya cankuzo babwiye ijwi rya amerika ko bajuragirika kugira baronke aho bapimira iyi ngwara muganga niyo saba amenyesha ko uko kujuragirika biterwa n'uko atari amavuriro yose afise uburyo bwo gukora igipimo ca rubeole uyu muganga abandanya avuga ikiriko gikorwa kugira bakinge ino ngwara ya rubeole ku kirangamisi c'indwara basanzwe bakingira abana mu buryo bwo kubacandaga baherutse gushiramwo iyi ndwara ya rubeole bakayifatanya n'agasama ubu rero umwana mutoya agiye gucandagwa agasama aronkera rimwe uwo gasama n'urwa rubeole ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kwikingira rubeole tubihereye ku bana bakiri bato uburyo bwa kabiri ni uko hari umuntu agwaye iyo ndwara yamaze kumenyekana byiza bomushira ahantu hatari abantu benshi mwaza arabanduza nk'umunyeshuri ari kw'ishure yobanza akaguma kwivura canke ahantu hatari abantu benshi kugira ngo ntabanduze abahinga mu buvuzi bamenyesha ko ino ngwara iterwa n'umugera wo mu bwoko bw'amarubi virusi ari naco gituma uwifashe biba ngombwa ko yihutirwa kuvurwa tubanza kugabanya ubushuhe abafise kubera indwara ziterwa n'imigwi y'imigera bita amavirusi zisanzwe zitafise imiti zivura tuca tuvura ingaruka mbi ziba zatewe n'uwo mugira wa virusi kenshi tubaha imiti yo kubakingira gusinzikara icyo bita surinfection rero kenshi turamuha imiti yo gukinga iyo migira ya bagiteri bigatuma uwo muntu adaheza ngo aca asinzikara mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ingwara ya rubeole muganga adone niyo nsaba arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka cankuzo aratanga impanuro z'icokorwa kugira abantu bayirinde ubutumwa nyamukuru ni ukubahimiriza gucandagisha ibibondo kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kurwanya iyo ndwara ya rubewore ubutumwa bwa kabiri ni uko babonye umuntu wese afise utuntu ku mubiri kandi agashuha bomunyarukana kwa muganga hakiri kare kugira ngo bamuhe imiti ikwiye n'impanuro zikwiye ntiyanduze abandi canke ngo asinzikare twibutse ko hano mu burundi isekeza rya mbere ry'ugutanguza urucanco rwa ribeole ryabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka urwo rucanco rukaba rwaronkejwe abana bafise amezi ari hagati y'icenda gushika ku myaka cumi n'ine aha ni mu gihe iyi ngwara ya rubeole co kimwe n'iy'agasama zibonekeza mu turere tw'ubuvuzi nka twose tugize igihugu mu ntara ya cankuzo hayisa lilian inamahoro ijwi ry'amerika iyo ndwara rero ngo abayigwaye kenshi ntibashotse kuyimenya kuko mwumvise ko ata n'izina ry'ikirundi irashobora gutorerwa ariko tukibaza yuko ibimenyetso nimba mubifise mwonyarukira kwa muganga gutyo hakaraba yuko umwana wanyu yoba ari yagwaye akano ngaha duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakenuye yakoze Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma yashize hamwe ano majwi uwayashikanya aho mwari ni Ingenieur Joe nanje na Lidiane Nahazwe uko turi batatu twempi twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza